iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano i washington dc muzindukanye na jewe oriane itanga ishaka amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere ku yagezweho hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyizi bigirimana arayadushikiriza
mwaramutse oriyane ahagezweho tuyahere mu karere ka afurika y'uburengero igisirikare ca mari cavuze ko abasirikare baco bashika kuri cumi n'indwi abasivile bane hamwe n'abagwanyi batanu bishwe ku munsi w'imana mu gitero cabereye ku mupaka hagati ya mali burkina faso na nigeri abasirikare mirongo ibiri na babiri barakomeretse mu gihe abandi icenda baburiwe irengero igisirikare ca mali cegeka ico gitero ku bakora iterabwoba cise ko ari aba jihadiste umutegetsi wo mu gisirikare ca mali atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahagaragara yavuze ko abasirikare bishwe bashobora kuba barenga abo batangajwe abasivile babiri bishwe bari mu bategetsi batowe mu burongozi bw'ako karere nk'uko imiryango yabo yabivuze muri ako karere nyene ka afurika y'uburengero leta ya cade irongowe n'abasirikare bafatanije n'imihari hamwe n'imigambwe irenga mirongo ine itavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye ejo ku munsi wa mbere amasezerano atumbereye gutanguza ibiganiro vy'amahoro ariko umuhari ukomeye w'abaroberi waranse kwifatanya n'abandi muri uyo mugambi ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya bariko barafasha muri uyu mugambi basabye abo bagwanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufata aka karyo kugira igihugu kigaruke mu mutekano muri aya masezerano akanama k'igihugu karongowe na mahamate idirisi debi hamwe n'intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazotangura ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru njamena ku itariki ya mirongo ibiri uku kwezi k'umunani nyene ibi biganiro bitumbereye kumvikana ku mategeko azogenga amatora y'umukuru w'igihugu perezida debi yemereye ko azoba mu kwezi kw'icumi uyu mwaka muri afurika kandi umushikiranganji wa afurika y'epfo w'imigenderanire n'ayandi makungu na redi pandor yaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bifise ingendo yo kwishira hejuru no gutera ubwoba abanyafurika hari igihe yariko yakira umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken mu rugendo rw'iyo rwa mbere arimwo ku mugabane wa afurika yatanguriye muri afurika y'epfo nyene umushikiranganji wa afurika y'epfo pandor yaratomoreye blinken ko afurika y'epfo itabona kumwe na amerika ibiriko birabera muri ukraine politike ya amerika mu bushinwa hamwe na politike ya amerika muri israeli no mu karere ka palestina mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa afurika y'epfo anthony blinken yavuze ko urugendo arimwo muri afurika rudatumbereye kurwanya igihagararo cy'uburusiya n'ubushinwa muri ako karere ibi ni nyuma y'aho umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov nawe nyene yagendeye afurika mu kwezi guheze muri uru rugendo rwa anthony blinken umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu arangije muri afurika y'epfo azuca agendera rdc hamwe n'igihugu cy'u rwanda
washington ijwi rya amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ni hano muri leta zunze ubumwe za amerika wahoze atwara amerika donald trump yavuze ko abapolisi b'ikigo cy'inyamiramabi fbi bashwaye inyubako yiwe inyubako yiwe yahitwa mararago mu gisagara ca palm beach ni muri leta ya florida ibimenyeshamakuru bivuga ko icatumye fbi ija kuhasaka kitaramenyekana ariko ubushikiranganji bw'ubutungane bwa amerika bumaze igihe butohoza ku madosiye y'impapuro atari make harimwo amakuru y'ivyabera mu ngoro ya white house igihe perezida trump yari perezida ayo madosiye Trump yagirizwa kuba yarayimukanye muri Florida igihe yava ku butegetsi muri White House mu kwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyamiramabi za FBI zaririnze kuvuga nimba umushikiranganji w'ubutungane ari we yazitumye gusaka iyo nyubakwa mu ntango z'uyu mwaka ikigo ca leta kijejwe kubika amabanga y'ivyanditswe cavuze ko catoye amasanduku cumi n'atanu yuzuye amadosiye y'impapuro z'amabanga muri iyo nyubakwa ya Trump y'imarago aho asanzwe aba amerika ifise itegeko ryatowe mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'umunani rivuga ko amabanga yose ya perezida igihe aba ari ku butegetsi ari ay'igihugu kandi abwirizwa gushigwa aho agenewe kubikwa kuva igihe perezida aviriye ku butegetsi
washington ijwi rya amerika muri amerika kandi ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwatangaje ejo ku munsi wa mbere ko bwatanze iyindi mfashanyo nshasha y'ibikoresho bya gisirikare kuri ukraine ifise agaciro ko muri yaridi umwe w'amadolari niyo mafaranga ya mbere menshi y'ibigwanisho amerika itangiye icarimwe kuva uburusiya bwinjira muri ukraine mu kwezi kwa kabiri iyi mfashanyo nshasha y'igisirikare cya amerika icishikana imiliyaridi icenda n'ibice umunani z'amadolari zimaze guhabwa ikirere kuva perezida joe biden ashika ku butegetsi mu mwaka uheze ashitse kandi ku miliyaridi cumi n'imwe n'ibice umunani z'amadolari amerika imaze guha ikirere uhereye igihe uburusiya bwigarurira intara ya kirimeya mu bihumbi bibiri na cumi na kane
arizi bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uyadushikirije inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abanyakenya barenga gato imiliyoni mirongo ibiri na zibiri kuri uyu wa kabiri barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu ibintu ubu bariko bavuga ni ibijyanye n'uko ibikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera ni ibijyanye n'uko umutekano uzoba umeze habaye ubukampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro uyu ni bosco ku bwayo umurundi akurikiranira hafi bya politike mu karere aba mu gisagara ca nairobi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahere muri kenya igihugu ca kenya caraye kirangije imyiteguro ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite umunsi w'amatora nk'uko twabibabwiye ni uyu munsi wa kabiri mugenzi wacu timu ishimwe aratubwira uko abanyakenya baraye bayiteguriye abanyakenya barenga gato miliyoni makumyabiri n'ebyiri nibo bazaba batora umukuru w'igihugu abadepite abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri ukraine mu bakandida bane bahanganye babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka mirongo itanu n'itanu ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu murwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi kuva mu matora yo muri bibiri na cumi na gatatu ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe watangiye kugaragara muri bibiri na cumi n'umunani hagati ya perezida uhuru kenyatta na raila odinga utavuga rumwe nawe kenyatta yayoboye mandezi ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza ejo ku cyumweru aba bagabo bombi ruto na odinga batanze ubutumwa ku banyakenya aho william ruto yavuze kandi akifuriza buri munyakenya kuba intumwa y'amahoro ni mu gihe ku ruhande rwa odinga we yibukije abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose baba cyo bityo rero abasaba kunga ubumwe kenya ni igihugu gituwe n'abanyakenya bava mu moko mirongo ine n'atandatu atandukanye kandi bivugwa ko amoko muri kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya mu matora yo muri bibiri na karindwi habayeho ugushyamirana hagati y'amoko ibyatumye byibuze abagera ku gihumbi n'ijana bahasiga ubuzima abandi babarirwa mu magana bagati zabo kuva mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda ubwo kenya yagaragaraga nk'igihugu cyimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uretse ruto na odinga bavuzwe cyane muri aya matora abandi bahanganye nabo ni george wajakoya w'imyaka mirongo itandatu n'itatu wakuriye mu mihanda yo mu murwa mukuru nairobi nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi mu byo wa jakoya yiyamamaje ashyize imbere yasabaga ko ibizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuwana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri kenya no kugurisha impu z'inzoka mu bushinwa undi ni david mawule w'imyaka mirongo itandatu n'itanu usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishaka rya agano biteganijwe ko muri aya matora hazakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano biteganijwe kandi ko uwatowe azatangazwa ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa munani abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma ibyo ariko biramutse bibayeho biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi mirongo itandatu mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo ye mishya mu byumweru bibiri nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa mombasa na kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora abanyagihugu ba kenya barenga gato imiliyoni mirongo ibiri na zibiri kuri uyu wa kabiri bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida raila odinga ashigikiwe na perezida uhuru kenyatta na william ruto yari visi perezida nibo bari ku isonga ry'abahabwa amahirwe yo kuzoyobora icyo gihugu muri manda y'imyaka itanu mu gihe hasigaye amasaha make gusa kugira ngo amatora abe kugeza ubu mu gihugu harangwa amahoro n'ituze mugenzi wacu edi gwema yavuganye na bosco ku bwayo umuhinga mu bya politike y'akarere akaba ari n'umurundi aba mu gisagara cya nairobi amubaza uko icuka cyifashe igihugu cya kenya kimirije ikiringo kitoroshe ikiringo cy'amatora hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashyika kuri atandatu abere rimwe ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka ababura amatari hakaba n'abahanuzi ba komini nabo bita ba emusiye ni ukuvuga ni amatora atandatu ibyo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi uba ugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga ni ibijyanye n'uko ibikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera ni ibijyanye n'uko umutekano uzoba umeze turiko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bobaremesha nta bibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nk'aha muri nayirobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikorwa cyo gusengera kenya ko hatobamwo imigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro bwana ku bwayo nk'uko wari ubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avuga ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya kenya ayo makuru mwebwe mwaba muyafite e, hari amakuru ariko aravugwa ubu ahitwa cuka bomangombe niho hari e, imodoka yari ijanye vyangombwa nyene e, vy'amatora abanyagihugu ba tegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekana kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira nta byononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayitesheje urugendo yari igiyemo ikindi bwana ku bwayo kirimo kuvugwa cyane ni uko abaturage ba kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira ah, kubona ishusho y'uko amatora yagenze n'ibyayavuyemo akagwi kajejwe amatora agashikiriza yuko eh, nta bimenyeshamakuru birekuriwe gutangaza uwatsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ariko aragenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banabuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na bizinesi zikorerwa ngaho i nayirobi zizoba ziko zirabandanya umuntu avuye gutora azosura muri bizinesi yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyeshamakuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho ibc izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko um- uwujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungere amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ivyo za leta ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane eh, uko biko biragenda nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora ubundi uko bakunze kubikora eh, bavuga yuko nkihenze ngo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka william ruto wewe asanzwe yari icegera cy'umukuru w'igihugu mu myiyamamazo yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko eh, mwene wabo bariko bahiganwa raila odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo nzonamubaza bimwe bimwe uzoba atwara opozisiyo ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba kenya nabo ndabona umengo eh, ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitike bosco ku bwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa nairobi mu gihugu cya kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya kenya urakoze cyane ndabashimye nanjye yigigwemo tukivuga ku matora muri kenya mu bahava baja gutora harimwo abanyakenya bafise inkomoko mu rwanda bazoba bagize uruhara mu matora ku nshuro ya mbere bagizwe n'abana baturuka ku bavyeyi bazanywe muri ico gihugu n'abakoroni mu myaka y'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itatu gukora mu mirima y'icayi mu gisagara ca kerisho bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwenegihugu bwa kenya bamwe muri bo baheruka kubuhabwa barimwo pasiteri peter gatonga aza gutora ku nshuro ya mbere kuri uyu uwa kabiri yavuganye na mugenzi wacu edi gwema atangura avuga uko abona ibintu vyifashe mu gisagara ca kerico aho aba aho mukana kibi turabona leta yashizeho abantu nyine abasirikare bari kureba turareba nta kibi kizaba ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abo ni abakandida bane icyo gikorwa cyo cyagenze gute batumamaje bose babonye umwanya wo kwiyamamaza sasa bararangije ubu ni ukurindira kureba ubu uzahita akaba- akabona guhita uwuza bakagwa ariko bariyamamaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batangiye hakiri kare ariko ndabona barangije neza amakuru tubona ni uko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye ah, kugura ibintu mu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagera ku masoko kugira ibyo bagura Ah, wowe aho uherereye ubona mutekanye neza nyine hari abantu batinya nyine bariya bagira ubwoba batinya ariko nta kibazo nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo ku bijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde ah, pasiteri gatonga O- na wabimaze kubera ko aba- ari babiri nyine usanga ba- ba- babangikanye sasa ni ugusaba imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose ba- bafite ingufu gusenga nyine imana ikazaduha umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bane ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose barabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba uwo uzahita kuri wowe kugeza amaginga ya muri abo babiri ari bo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda Ah, uwo musaza nyine uwo ariko niwe mbona ari- ari- ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko ni- niwe mbona ari hejuru cyane ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye a- akanga gushyigikira umukandida wamubereye visi perezida igihe cy'imyaka icumi yose nkamwe muri muri kenya ibyo mwabyakiriye gute ni uko nyine ya- wenda bata- batangiye kubera ko yagize ahantu akamusuzugura akareka kumwubaha agatangira ku- gutwara amafaranga ya leta ibyo niyo byo byatumye batandukana pasita gatonga uri umunyarwanda utuye ah, mu mujyi wa kerico Ah, ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abenegihugu ba kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora Eh, twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira sasa twayishimiye kugira ngo tuba- natwe tutagiye gutora nyine n'abene igihugu pasita pita gatonga ukaba uherereye mu mujyi wa kerico mu gihugu cya kenya ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire asante nawe urakoze
ahandi naho ibisata bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu onu byemeye gufata mu mugongo umugambi w'igihugu cy'u Burundi w'iterambere rirama uwo mugambi w'imyaka itanu ugamije kugwiza umwimbu gushinga amahinguriro gutanga ubuzi guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'ibindi bisata nk'indero n'amagara y'abantu intumwa ya onu mu burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire batanguje uwo mugambi kuri uyu wa mbere Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi ubw'ibisata cumi na bitandatu bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu oni umugambi w'iterambere uburundi bwasaba imfashanyo muri oni uratomoye kandi uzotuma igihugu ciyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike ivyo vyashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata vya oni bikorera mu burundi kuri uyu wa mbere aho hatangura ibiganiro hagati y'ivyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu n'ibiganiro vyo kurabira hamwe icihutirwa mu mugambi w'iterambere rirama umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro arashima ico gikorwa Ce nouveau cadre de coopération s'aligne aux priorités nationales.
ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishamwe mpuzamakungu oni iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu icitonderwa kandi ni uko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimwo uburimyi n'ubworozi gutanga akazi n'ibindi harimo kandi ukungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko ni umugambi ufatiye ku kubahana n'ibisata vya oni kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere nationale à tous les niveaux, de la base au sommet.
umuhuzabikorwa w'ibisata vya oni vyose bikorera mu burundi damien mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha ahandi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu C'est en fait une discussion stratégique sur les domaines, ou plutôt les ati ni ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata vya mbere vyihutirwa kurusha ibindi vyo gushiramwo uburyo n'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu burundi aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa kandi mu bisata vyose vy'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza la question kw'abanyagihugu du partage de la richesse, ton inclusivité, uburundi bushimangira ko igihe co gufasha ico gihugu carenganye ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface mu mu bisanzwe ni nk'urunani ruhuriza hamwe intumbero z'ibisata bya oni hamwe n'intumbero uh, nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike ku iterambere rirama mu myaka itanu iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro n'umutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu iciza ubu ni uko ijambo imfashanyo atari rimwo kuko ntitugiteza amaboko ahubwo ubu ni ugufatanya ibikorwa nk'uko umukuru w'igihugu yama yabivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa gusa ahubwo ko turi abafatanyabikorwa mu kubahana nta ngere avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
mu bisata vya oni cumi na bitandatu biri muri uwo mugambi harimo unicef oms pam pnud finiwape n'ibindi oni yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka ka zina muntu conagugwa Également la question de la durabilité environnementale, résilience nawe ukwibagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije gucungira neza ubutunzi bw'igihugu kudakumira gufatiye ku bitsina canke ku bumuga ibi tuzobyinjiramwo mu idonido n'ubushikiranganji butandukanye bwegwa n'ivyo bibazo nk'amagara y'abantu ubutungane uburimye n'ubworozi n'ibindi ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanyabikorwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu C'est juste les grandes orientations. Me réjouir que nous ayons cette opportunité.
ni ibiganiro bije inyuma y'aho ubumwe bwa buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku burundi imfashanyo mvamakungu yahora itangwa n'ibihugu bya buraya hamwe na oni yarenga igice c'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho ivyo bihano vyafatwa ubu oni yahisemwo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganji butandukanye pierre claver ni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi aho niho tubaye turarangirije amakuru n'ibiganiro byacu byo kuri ino saha byari biremeshejwe na jewe oriane itanga ishaka dushimire bagenzi bacu bagize uruhara mu kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije turabashimiye mwese mwaduteze amatwi murakoze
It's a MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe, nasikiliza sauti ya Amerika, sauti ya wanyonge, tusikilize sauti